Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa kabiri itariki zitandatu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byo kuri ino saha ko yivugiye ngo uruganda rurakora uwunganira uruganda akavuga ati rurafunze hariho abasekirite babo n'urukiko rwari kuza rukavuga ati tujye kuri iki kimenyetso tujye kuri urwo ruganda kuri urwo ruganda rukora harimo ko imitungo yabo n'ubundi hafi ya yose iri mu gihugu kohereza bafite hanze y'igihugu iri mu gihugu yasaga naho hafi yose yafatiriwe abo ni abanyarwanda bavuga ku cyemezo cya sentare y'ubucuruzi ya nyarugenge n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu rwanda ku bijyanye n'imitungo y'umuryango wa nyakwigendera asina paul rwigara uyu yahoze ari umunyemari mu rwanda iyo nkuru hamwe n'iyerekeye imyiyerekano yari ibaye mu gisagara cya nairobi muri kenya abayikoze basaba ifungurwa ry'amateleviziyo yafunzwe kuva ku wa kabiri w'indwi iheze hamwe n'inkuru yerekeye uguhimbaza k'umunsi wahariwe ubumwe bw'abarundi warabibaye ejo mu burundi n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye ikaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana waramutse neza aloise maramutse uriyana atuye ahere mu gihugu cy'ibanyi leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ejo ku munsi wa mbere niho yafata izindi ngingo ku gihugu cy'ububirigi mu gusaba ko ibiro by'abaserukira ibyo bihugu bibiri byugarwa kandi n'ingendo ikompanyi y'indege y'ababirigi Brussels Airlines igira ikinshasa zigabanywa kuva ku minsi ndwi gushika ku minsi ine buri ndwi umuhanuzi wa perezida joseph kabila yavuze ko iyo ngingo yafashwe ku munsi w'imana kandi yamaze kumenyeshwa igihugu cy'ububirigi haraheze rero indwi zibiri kinshasa isabye ko ibiro shengeni bitangirwamo viza ku bajya i buraya biri kinshasa byugarwa ni nyuma yaho ku itariki cumi z'ukwezi kwa mbere ububirigi bushikirije ko bugiye gusubiramwo imigenderanire n'abategetsi ba kongo gushika habaye amatora yemewe na bose imigenderanire hagati y'ububirigi na rdc yunyuwe n'icuka kibi ca politike muri kongo aho ikiringo ca perezida joseph kabila cyarangiye ku itariki ya mirongo ibiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri bibiri na cumi na gatandatu amatora yari ategekanijwe mu mpera za bibiri na cumi n'indwi yungururijwe mu mpera za bibiri na cumi n'umunani uyu mwaka turimo abandi icuka kitifashe neza ni sudani y'epfo na leta z'ubumwe za amerika sudani y'epfo rero yaratumye ko ambasaderi wayo muri leta z'ubumwe za amerika inyuma y'aho mu ndwi iheze leta ya trump ifatiye icyo gihugu ibihano bikibuza kugura ibirwanisho icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu wa sudani y'epfo tabani denge gayi yatangaje ko iyo ngingo ya leta z'ubumwe za amerika izogira ingaruka mbi ku twigoro two kuronderera umuti mu mahoro intambara mu gihugu ciwe impande zibiri zerwa n'intambara muri sudani y'epfo zarasinye amasezerano yo guhagarika intambara mu kwezi kwa cumi na kabiri amasezerano yahonyanzwe n'izo mpande zibiri hatarenze iminsi mike icegera c'umukuru w'igihugu yagabishije ko iyo ngingo ya amerika izoca intege leta ya sudani y'epfo yagiriza amerika kuba yaragerageje gukoresha inama ya onu ijejwe umutekano ku isi kuri iyo ngingo yo kugifatira ibihano ku birwanisho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu tugarutse muri rdc intambara ifatiye ku moko mu buraruko bushyira ubuseruko muri icyo gihugu cya kongo yahitanye abantu mirongo ibiri na bane amazu aharurwa mu majana araturirwa aratokombera abategetsi muri rdc batangaza ko uko gutana mu mitwe kwabaye mu ndwi iheze mu ntara ya ituri hagati y'amoko y'abahema hamwe n'abarendu intandaro y'iyo ntambara ntiramenyekana ariko ayo moko uko ari abiri yamiyankana urunuka kuva kera abasirikare ba oni bo mu rwego rwa monisco bavuga ko bagiye gutohoza ivyo vyabaye twibandanya amakuru muri afurika uburongozi bw'umugambwe anc uri ku butegetsi muri afurika y'epfo ejo ku munsi wa mbere ntibwashoboye kumvikana ku cokorwa cokorerwa perezida jacob zuma bahanye isango ryo kongera kuzohura ejo ku munsi wa gatatu bavugane nimba zuma yokinjura ku butegetsi iyo nama yabaye mu gihe ku munsi wa kane bitegekanijwe ko ashikiriza imbere y'inama nshingamateka ijambo yamavuga uko umwaka utashe yerekana ingene igihugu cifashe uwo ni perezida jacob zuma ku munsi w'imana abategetsi bakuru ba anc bari bahuriye ku kirimba kwa zuma giherereye mu gisagara ca pretoria mu nama basigura ko basigura ko yari igamije gukingira ineza y'igihugu hamwe n'umugambwe anc nta tangazo ryashyikirijwe ku byashyizwe ko muri iyo nama imbere yo kurangiza inama yawunijejwe amahoro n'umutekano ejo ku munsi wa mbere yarakoranye kugira yige kuri siriya n'inyuma y'amaraporo avuga ko hoba harakoreshejwe ibyuka by'ubumara muri icyo gihugu ambasaderi wa leta z'ubumwe za amerika muri onu niki hari yabwiye ako kanama ati turafise amaraporo avuga ko leta ya bashar al assad yakoresheje ibyuka byo mu bwoko bwa chlorine ku banyagihugu biwe inshuro zitari nke mu ndwi ziheze hari ibyemeza biva ku bo byatewe amakuru ava mu baganga hamwe n'abatabara muri siriya avuga ko abanyagihugu batari bake bafise ibimenyetso byemeza ko batewe ibyuka bya chlorine harimwo n'ibimenyetso byo guhema nabi hamwe n'akamoto ku mpuzu zabo inyuma y'igitero cyakozwe mu gisagara cya sarakebe ni mu ntara ya idiribe ku munsi w'imana
harakoze mugenzi wacu aloyizi bigirimana ku makuru adushikirije ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri kenya ejo ku munsi wa mbere harabaye imyiyerekano mu gisagara cya nairobi abayikoze basaba ifungurwa za televiziyo zafunzwe ku wa kabiri w'indwi iheze iyo myigaragambyo yateguwe n'abaharanira uburenganzira bwa muntu ayo mateleviziyo yafunzwe n'ubutegetsi bwa kenya ubwo yari yerekanye irahira rya raila odinga inkuru ya mugenzi wacu eloge wiri kaneza abari mu myiyerekano baharurwa mu majana bakaba bahuriye hagati mu gisagara cya nayirobi mu bibanza bizwi cyane harimo nk'icyitwa ambasada bari bafise ivyapa vyanditsweko ngo not in my country bisigura ngo ndavyanze mu gihugu canje imigwi ibiri ikomeye y'agateka muntu niyo yatunganije iyo myiyerekano nayo ni umugwi wa kenya ujejwe agateka muntu hamwe n'igisata c'umuhari mpuzamakungu w'abanyamategeko njonje muba kuri iyi gisata c'uwo muhari yari mu bagiye mu myiyerekano We are here as Kenyan citizens who are saying that we are concerned about the dangerous turi ngaha nk'abavukagihugu ba kenya bariko bavuga bati turarajwe ishinga n'akaga igihugu kiriko cerekezamo uravye vyabaye mu mezi n'indwi ziheze twabonye inyifato z'intwaro z'umukazo zigarukanywe turi ngaha kubahiriza ibwirizwa nshingiro ryacu tuvuga ko tutazigera twifatanya na leta yahindutse nk'umugwi w'abicanyi b'abacangero twarabonye amateleviziyo ya mbere abanyakenya baronka ko amakuru yo hagati mu gihugu yugarwa abanyepolitiki batavuga rumwe na leta bahagarikwa ata amategeko akurikijwe ihonyangwa ry'agateka muntu n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ubu dufite agatsiko k'abantu batwaza umukazo bashaka kutugarukana mu gikenye cy'intwaro y'umugambi umwe uwo mukenyezi nawe yabwiye ijwi rya amerika ko yashimye kureka imirimo yiwe aza kwifatanya n'abandi kubera yifuza igihugu ciza abana biwe bazokuriramwo Watu wamechoka na ugandamizi, tumechoka.
Abantu baruhijwe n'agacinyizo, twarambiwe no gucinyizwa. Jewe naje kubera nifuza ko abana banje biga bafungura, nshaka Kenya yidegenza, nkeneye igihugu cigenga c'umutekano. Kenya yarononekaye kandi irakomeje. George Kegoro ahagarariye umugwi wa Kenya ujerwa agateka na muntu we yagiriza leta kwivanga mu bikorwa vy'ubutungane.
Cha kwanza kabisa ni kwamba tumeona ugandamizi mkubwa dhidi ya vyombo vya habari habari. TV stations zimefungwa, mahakama imesema zifunguliwe.
icya mbere ni uko twabonye agakinizo gakomeye gakorerwa itangazamakuru amateleviziyo yarugawe ubutungane bwavuze ko yugururwa ariko leta yarabisuzuguye gushika ubu rero turi hano tuvuga tuti iki gihugu ni cyacu si icya leta kandi inzira imwe ishoboka gutuma tubana abanyakenya ni uko twicarana hamwe tukaganira ku kintu cyose tukacyemeranya ntawe ushobora guca mu nzira yiwe akoresheje igikenye ntibishoboka hanyuma leta tuyisaba kureka kwica abantu kubafunga kugara amateleviziyo ireke haba ubwigenge bw'itangazamakuru iachilie uhuru wa vyombo vya habari.
ku munsi wa kabiri w'indwi heze amasaha make imbere y'uko Raila Odinga arahira nk'umukuru w'igihugu ca Kenya leta yugaye amateleviziyo atatu yari kwerekana ikibiriraho ivyariko bibera mu kibanza citiriwe Uhuru Park Odinga yarahiriyemwo ayo mateleviziyo ni NTV Citizen na KTN umunsi umwe imbere yaho urwego rw'igihugu rucunga itangazamakuru rwari rwagabishije ko imenyeshamakuru bizokwerekana ibirori vy'irahira rya odinga bizofatirwa ibihano birimwo kwaka uburenganzira bwo gukorera ku butaka bwa kenya ukutumvikana muri politike muri ico gihugu vyatanguye mu mwaka uheze mu kwezi k'umunani Raila Odinga yari umukandida w'urunani nasa rutavuga rumwe n'ubutegetsi yavuze ko yatsinze amatora ya perezida hanyuma asaba ubutungane kwanka ivyayavuyemwo sentare ntanyuzwa ya kenya yaramwumviye isaba ko asubirwamwo mu kwezi kw'icumi ico gihe yanse kuyajamwo ahamagarira n'abamushigikiye kutaja gutora intsinzi icisubira gutahukanwa na uhuru kenyatta yari yitoreje ikindi kiringo ca kabiri c'imyaka itanu mu ndwi iheze ubumwe bwa afurika bwavuze ko bwiyamirije ingendo ya odinga yo kwimika nk'umukuru w'igihugu kuko ishobora kuzana imvururu mu gihugu amerika nayo yasiguye ko itewe umutima uhagaze n'ibiriko biba muri kenya eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika ahandi naho imyaka mirongo ibiri n'indwi irarumanye abarundi bemeje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ibirori byo kwibuka iyo myaka iheze ku rwego rw'igihugu byahimbarijwe mu ntara ya gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi ejo ku munsi wa mbere byari biremeshejwe na perezida petero nkurunziza umukuru w'igihugu yamenyesheje ko ubumwe bw'abarundi bwatosekajwe n'abo yise abakoroni bababajwe n'ukuntu basanze abarundi bafatanye mu nda ni inkuru ya mugenzi wacu fidel dantoine sabimana ku kivugo kigira giti dukomeze ubumwe buba inkingi y'amahoro na demokarasi mu gihugu cacu ibirori vy'uno munsi mu ntara y'igitega vya birongowe n'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza vyuguruwe n'ibisabisho vy'abaserukiye amadini yemewe n'amategeko mu burundi aho musenyeri wa diyoseze nkuru ya gitega simoni nta mwana yasiguye icari c'ubumwe bwuzuye buriyerekana ntiburirimbwa gusa burigaragaza mu ngiro no mu ngendo burishyira ahabona mu gusangira vyose ibiryoshe n'ibibishe ibiruhisha n'ibinezereza niho bwunga imvune bugakiza ibikomere bukagarura ubucuti ubumwe bwuzuye burashikana ku bitangaro bene bwo bakumva ingufu zidasanzwe mu byo bakora bakaronka ubwenge burengeye bujya bw'umwumwe kuko tubiri tuvurana ubupfu kandi umuntu yifasha gusara atifasha gusaba buraheza bukama bwegeranije abana babo ku cibo kimwe mu kubasangiza atanumwe akumiriwe maze agahimbare kamuka ku mubano mwiza kakabera bose icivugo c'ubuyizi ijambo nyamukuru ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza mu ijambo ryiwe yavuze ko ubumwe bw'abarundi bwamye kuva na kera na rindi ntibwazananywe n'amasezerano twagize mu mwaka w'igihumbi magana icyenda mirongo icyenda na rimwe ariko ubumwe bw'abarundi wari umuco karakara k'abarundi ndetse tunahereye kuri nta rushatsi cambarantama akidushikiriza igihugu bagidushikirije ari kubera ubumwe bw'abarundi perezida nkurunziza yagarutse ku byiza byamuka ku bumwe ubumwe burubaka ubumwe mu bumwe hari inyungu nyinshi inyungu ziri mu bumwe ubwa mbere ni urukundo abantu bagize ubumwe barakundana abantu bagize ubumwe barashyigikirana abantu bagize ubumwe barafashanya abantu bagize ubumwe baratera imbere atakabuza abantu bagize ubumwe baranesha ibagura si bike ariko baranesha abantu bagize ubumwe ibateye byose barabinesha mu bumwe hari inyungu nyinshi cyane mu bumwe hari umunezero mu bumwe havamo amahoro murumva yuko ubumwe ari imbuto idasanzwe twe gutera mu mitima yacu ikanaga tukayivomera igakura ikama ikamugwa n'abuzuku n'abuzukuruza umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasiguye aho umugera wo gucanishamwo abarundi wazananye umuhuzo w'abakoroni uje niho rero umugera w'amacakubiri wa mwansi w'ubumwe bw'abarundi uburinjiye gutandukanya abarundi mu miryango yabo wanashaka no kubatandukanya no mu ngo bazana amarate imetero amakompa bapima imitwe bapima amazuru bapima imisaya bapima imbavu bapima amaguru ati wagenda hariwe inaka ukaca ugenda bashaka kwiparati n'imodoka zigenda uri umututsi ukaca ugenda ati niryo ni izina ubundi bagenda turi umuhutu ukaca ubandanya bishabira n'amategeko ntabwo umwami w'uburundi yemeye amacakubiri rero nawe yemeye muze murabe mu mateka y'uburundi nabyo yemeye mwese igisabo iryo ni iteka rikomeye cyane perezida nkuru nziza yagereranije umugera w'amacakubiri n'uburozi abarundi bariye haraciye imyaka irenga ijana umuti w'ubwo burozi yamenyesheje ko abarundi bawuronse kugira ngo bashobore kwirogora ndashima cyane ko uno munsi dufise umugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi uwo ni umuti wa mbere tugira twirogore udashaka kunywa umuti aca yigira dutegereza kunywa niba dushaka dukira ubugira kabiri turafise umugwi w'igihugu ujejwe amatati y'amatungo n'andi matungo uwo ni umuti tuza kunywa dufise umugwi tora dushizeho umugwi ujejwe ubumwe ubumwe bw'abarundi no kwanywanisha si n'umugwi ni inama y'igihugu uwo ni umuti tuza kunywa twirogore turafise urwego rw'umuhuza w'abarundi hama rero haca haza inkinzo yo gukingira ivyo bikorwa byose ni urwego twari dushizeho rujeje kurwanya ihonyabwoko n'ubundi bwicanyi bwagomera bunwa mu myaka yahera ivyo birori vyahora bitangurwa n'inkuka y'imisa bigakurikirwa na defile ariko uno munsi bikaba bitabaye gitega fidel antoine nsabimana ijwi rya amerika iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda naho muri uku kwezi kwa kabiri ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza amatagisi gitangaza ko kizoteza cyamunara imitungo y'umuryango wa rwigara asinapol ni ibintu bibandanye kuvugwaho n'abantu banyuranye abavuganye n'ijwi ry'amerika bamwe bavuga bati umuryango ushobora kuzinjira mu bukene abandi bati ntacyo bibabwiye ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagiriye ubusa byibura iminota ibarirwa muri makumyabiri n'iy'umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi nyarugenge mu murwa mukuru w'u rwanda kigali yakoresheje asoma imyanzuro ikubiye mu cyemezo cy'urubanza hagati y'abahagarariye uruganda rw'uwahoze ari umunyemari ukomeye asina paul rwigara n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro rwanda revenue authority n'icyemezo umucamanza yasomye uruganda rw'itabu premier tobacco company ruhagarariwe n'uwamahoro ane rwigara naho rwanda revenue authority yari ihagarariwe n'abanyamategeko babiri metre clement gatera na metre bajeni byiringiro ikirego cyihutirwa cyatanzwe basanzwe n'abahagarariye uruganda rw'itabi bavuga ko rwanda reveni yatwaye ibikoresho birimo mudasobwa z'uruganda ndetse n'ibitabo by'ubucuruzi ibi ngo byabaye inzitizi zikomeye zo kutabasha gukomeza imirimo bavuga kandi ko rwanda reveni yashyize ubwitambike ku makonti ya premier tobacco company ari muri giti banki ndetse na eco banki yafatiriwe icya gatatu ngo rwanda reveni yafatiriye ububiko bw'ibicuruzwa byarangiye ndetse n'ibikoresho bitumizwa mu gukora itabi byaheze mu bubiko bw'uruganda izo nzitizi zose bagasaba urukiko gutegeka ko zakurwaho uruganda rukongera gukora mu byo bavuga bahombye abahagarariye uruganda rw'itabi bashimangira ko batakaje abakiriya babo ba buri munsi ibicuruzwa bimaze amezi arindwi birimo kwangirika imiryango y'abagera kuri magana abiri bamaze amezi arindwi badakora ndetse n'ibihombo leta ubwayo yatewe n'uru ruganda kuba rutagikora uru ni uruganda bavuga ko rwatangaga miliyoni magana atatu z'imisoro buri kwezi abanyamategeko bahagarariye ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro metre clement gatera na metre bajeni byiringiro basobanura ko uruganda premier tobacco company rutigeze rufunga ko bafatiriye gusa ibitabo by'ubucuruzi mudasobwa ndetse n'ububiko bw'itabi ryamaze gukorwa bavuga ko banasabye uruganda kuza guhabwa za fotokopi z'ibitabo bakoreshaga mu bucuruzi bakazana flash disk bagahabwa amakuru yose bifuzaga muri mudasobwa bavuga ko amakonti y'uruganda atafunzwe ko banyir'uruganda bemereye gukomeza gushyiraho amafaranga ariko batemereye kuyakuraho bagasanga nta mpamvu y'ikirego cyihutirwa kuri bo kidatandukanye n'ikirego cy'iremezo bemeza ko ibyo bakoze byose byubahirije amategeko bakavuga ko ibyabaye kuri ptc yari ingaruka zo kutishyurira ku gihe imisoro ingana na miliyari eshanu na miliyoni magana atandatu z'amafaranga izi mpaka z'impande zombi umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yarazisesenguyeye maze yanzura ko ibikoresho by'iyi ptc yakoraga itabi byafatiriwe mu buryo bwubahirije amategeko umucamanza yanavuze ko amakonti n'ububiko by'uruganda nabyo byafatiriwe mu buryo bwubahirije amategeko bityo ko ntaho yahera ategeka ikigo rwanda reveni kubisubiza umucamanza yavuze ko nta kimenyetso gitangwa n'abahagarariye uruganda rwo kwa rwigara kigaragaza ko rwanda reveni authority yafunze uru ruganda mu gihe rwanda reveni yo igaragaza ikimenyetso ko icyo yakoze ari ugufatira gusa ibyo kudahemba abakozi mu gihe cy'amezi arindwi ashize umucamanza yavuze ko byabazwa abahagarariye ptc nyuma y'ibyo byose umucamanza yanzuye ko ikirego cyatanzwe na premier tobacco company nta shingiro gifite kandi ko ibyo rwanda reveni yakoze biri mu bubasha bwayo ategeka ko ifatira riguma uko riri kuko rikurikije amategeko yibukije ko utishimiye imikirize y'urubanza yajurira asoza urubanza atyo hanze y'urukiko hagaragaye benshi mu bakozi b'uru ruganda n'abavandimwe b'umuryango wa rwigara bimyoza abandi bazunguza imitwe bikoma umucamanza bamushinja kubogama tuba guceceka tukabura uko twabigenza duteze niba umucamanza avuze ngo babuze ikimenyetso namwe abanyamakuru mutubabariye tukajyana ku ruganda tubereke abasekirite ba rwanda reveni bahari n'imbunda mutubabare n'ubu tugende tubabereke namwe mujye mutangaza ibintu muvuga ati twabyiboneye abasekirite bahafite imbunda ku bwanyu rero umucamanza yabagamye cyane nonese niba niba umwavoka wa rwanda reveni avuga ngo uruganda rurakora uburanira urukiko akavuga ko hariho abasekirite ba rwanda reveni nta n'ibyo yasomye ko yivugiye ngo uruganda rurakora uwunganira uruganda akavuga ati rurafunze hariho abasekirite babo n'urukiko rwari kuza rukavuga ati tujye kuri iki kimenyetso tujye kuri urwo ruganda ko urwo ruganda rukora rukareba ko hariho abasekirite bagahita babona abasekirite ba rwanda reveni abandi nabo bati ntabwo ari uruganda rwonyine barashaka ibintu byose barabishaka nibo babirinzi ni ukwica abanyarwanda kuko imbaraga ni ukwica abanyarwanda abanyarwanda bangana gutya bakoraga noneho kuburanye uwabakoreshaga bakabura n'icyabatungaga bakabijyana ku Anne Rwigara wagaragazaga akababaro ku masura yabwiye ijwi rya Amerika ko bazajurira icyemezo cy'umucamanza. Asina Paul Rwigara yapfuye mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatanu ku mpamvu na magingo ya zitavugwaho rumwe. Ku butegetsi yazize impanuka naho ku bagize umuryango n'ubutegetsi bwamwirengeje. Diane Shima Rwigara imfura ya nyakwigendera Sinapolo Rwigara washakaga guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu bibiri na cumi na karindwi ntabigereho ubu ari mu burokwarari bw'ibyaha birimo icyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano arahurananye n'umubyara Adeline Rwigara ku cyaha cyo guteza imvururu muri rubanda n'ibyaha bavuga ko bishingiye kuri politiki ku isonga bajya kubafata ku ngufu iwabo mu kiyovu mu mpera za bibiri na cumi na karindwi baregwagamo no kunyereza imisoro ni imisoro nayo bavuga ko itigeze ibaha ishingiye kuri politiki erika bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali inyuma y'icyemezo cya sentare ejo ku munsi wa mbere muri uku kwezi kwa kabiri ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza amatagisi kiremeza neza ko kizoteza cyamunara imitungo y'umuryango wa rwigara asinapol asumta kaboyi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru iki kigo gitangaza ko cyishyuza umuryango wa nyakwigendera rwigara sinaporo amafaranga angana na miliyari eshanu na miliyoni magana atandatu akomoka ku misoro batishyuye kugeza ubu iki kigo kivuga ko cyatangiye kubarura imitungo bafatiriye izavamo ubwishyu nubwo bemeza ko batinze guteza cyamunara umuyobozi wa rwanda reveni tusabe richard icyabitindije nanone ni amategeko hari ibigomba kubahirizwa ba nyiri ptc bafitiye imyenda abantu benshi cyane cyane amabanki ayo mabanki hari amafaranga bishyuza ko nabo bakoze ubuhemu bwo kutishyura ku gihe nabo bakaba bashaka gutangira inzira yo guteza cyamunara iyo rero inzira yo guteza cyamunara itangiye ni ukuvuga ngo habaho igenagaciro ry'imitungo bafite imitungo myinshi itari ptc gusa natwe dukora ibyo amategeko adusaba byo kugena umutungo w'imitungo yabo agaciro k'imitungo yabo nibyo byadutinije mu by'ukuri ariko icyo nakwizeza cyo ni uko uku kwezi kwa kabiri turakorana n'abandi bantu bafitiye amafaranga kugira ngo dushobore kureba ko bagaruza amafaranga babafitiye natwe tugaruza amafaranga bafitiye leta tukaba rero twizera ko muri uku kwezi kwa kabiri iyo porosideri yose izarangira tugatangaza tukareba niba aricyo dushobora gukuramo kugeza ubu imitungo yafatiriwe ntizwi neza kuko ba nyir'ubwite ntacyo bifuza kubivugaho ariko navuganye n'umusesenguzi john ntwari williams wakurikiranye iki kibazo mu itangazamakuru avuga ko umutungo w'uyu muryango atawuzi neza ariko hari iyo azi yagiye isobanurwa na ba nyir'ubwite ibyagiye bitangazwa na mbere hose na diane rwigara mu biganiro yajyanye n'abanyamakuru bibiri na cumi na gatanu cyane cyane kuzamuka kugeza muri bibiri na cumi na karindwi harimo ko imitungo yabo n'ubundi hafi ya yose iri mu gihugu ku bantu bafite hanze y'igihugu iri mu gihugu yasaga naho hafi ya yose yari yarafatiriwe ko hari ibibanza bitari bicyubakwa byarahagaritswe bitacyubakwamo ko hari ibibanza begisipropiyemo abantu bishyuye abaturage amafaranga akabakamiriya hariya hari inyubako za rssb ariko bakaba batarabashije kuyasubizwa kandi ntibabashe kubikoresha ejo bundi rero bibiri na cumi na gatanu ubwo inzu yasenywaga yabo inyuma yaho baje gucibwa n'amafaranga diane rwigara yatangaje mu kiganiro ajyanye nawe nyuma yaho gato ko bacibwaga amafaranga ari hejuru ya miliyoni ijana na mirongo itatu z'amanyarwanda hejuru yazo ku mpamvu zo kuba batarabashije kwisenyera bagasenyerwa aya akaba ayo kwishyura ibikorwa byo gusenyerwa ibyo rero hejuru yabyo mu kwezi k'ugushyingo bibiri na cumi na karindwi nibwo umuyobozi mukuru wa rwanda revenue authority yatangaje bwa mbere ko uriya muryango usabwa kwishyura imisoro ikabaka miliyari esheshatu uyu musesenguzi avuga ko ibyagiye biba kuri uyu muryango bishobora kuzatuma usubira inyuma mu rwego rw'ubukungu biragaragara ko umutungo wabo wagiye uhungabana kenshi uhungabana kenshi ariko kuba waragiye uhungabana ntibarwe hasi burundu si igitangaza ko babonye agahenge ndavuga mu mikorere simvuze ko mu mutekano ntako bafite ndavuga mu mikorere bashobora kuba bakomeza bakora kandi bagatera imbere ariko ukuri kwabyo kwa nyuma kuzwi n'umuryango ntabwo navugira umuryango kuko barahari bakwivugira kuvuga ngo bakomeza cyangwa ntibakomeza banakomeje ariko birumvikana ko miliyari eshatu n'amafaranga menshi wongeye kuri izi zose bagiye batanga zinyuranye mu bihe binyuranye bagiye bacibwa wongeye ku kuba konti zabo ubungubu zifunze uruganda rudakora n'andi mafaranga bavuga akayabo katigeze batangaza umubare bavuga yakuwe mu rugo birumvikana ko ni kongera gukomeretsa inkovu aha ndi kuvuga mu bijyanye n'umutungo mu gihe hari abagaragaje ko uyu muryango wahuye n'ibibazo ku bigendanye n'imitungo yabo hari abandi cyane cyane abaturage bo mu karere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba aho uyu muryango uvuka bemeza ko iki kibazo kireba ba nyir'ubwite hano ni kitwa mu murenge wa mubuga kuko ngewe najya nsoma no ku bipapuro by'inganda ze nkasoma ngo rwigara sinapoli kugeza na n'ubu ni akazuyasi ntawishimye nta n'ubabaye nkatwe tutazi ibyo bintu nta n'icyo biturebaho nta n'icyo bidutwaye burya wakwita no ku kintu nawe ugifitemo uruhare none se nka biriya ko nta ruhare umuntu aba abifitemo ni ukubyumva gutyo kimwe nk'uko utanabyumva iriya shanje iri ku ruhande niyo bamubujije kuyuzuza mu mujyi hano ku ruhande ngo bavuze ngo niyo kwa rwigara ngo bamubujije kuyuzuza ngo yubatse nabi kandi izindi nawe ziri iruhande rwayo zose zuzuye iri hariya ku kibuye umuntu iyo ahingutse ajya ku ruhande bari barakize kera rwose rwigara yari afite n'amamodoka yari umuzungu yari umuzungu wese ko yari umwirabura ubundi yari umuzungu ndamuzi na se na nyina nari mbazi biratubabaza nyina ibyo ni uruhare rwabo ibyo bakora barabizi n'ibyo baharanira barabizi abababaye nyine twumva yenda baba bababaye barimo n'ubutabera rigenda buzabicukumbura bukabibona asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye reka tubashikirize rimwe mu jambo nyamukuru rishikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
mu mugoroba uko itariki makumyabiri y'ukwezi kwa mbere abagabo benshi bari bambaye neza barangije gufungura mu ruriro i kaburu mu ihoteli kaburu intercontinental hotel barahagurutse bafata imbunda zabo batangira kurasa mu bantu bari aho bahise bakomeza kugenda mu birongozi by'ihoteli bashakisha by'umwihariko abanyamahanga ngo babice hamwe n'abategetsi muri guverinoma ya afghanistan ibyo byamaze amasaha agera kuri cumi n'arindwi bihagarikwa n'uko abasirikare bashinzwe umutekano bafashijwe n'abasirikare ba norvege bishe abakoresha iterabwoba batandatu kugeza icyo gihe abantu byibura makumyabiri na babiri bari bamaze kwicwa n'abo bagabo bari bagabye igitero abahasize ubuzima baturuka mu bihugu byinshi birimo ukraine afurika y'epfo ubudage ubugereki kazakistan venezuela leta zunze ubumwe za amerika birumvikana harimo na afghanistan icyo gitero ni kimwe mu bisa n'imaze kumenyerwa mu mezi menshi ashize abatalibani bagiye bagaba ibitero mu runywero mu mahoteli mu ruriro ahantu hose abanyaafghanistani bashobora guhurira n'abagenzi b'abanyamahanga bakaganira abatalibani bashishikajwe no gushyira afghanistan n'abaturage bayo mu bwigunge babatandukanya n'abandi bantu bo ku isi ni muri urwo rwego bakoresha urugomo bagerageza kubashyiramo ingengabitekerezo yabo isobetse abatalibani barabuza abanyaafghanistan kubaho mu mahoro bababuza amahirwe yo kubaka ubuzima bwabo ngo babeho ubuzima burushijeho kuba bwiza amerika yamaganye yivuye inyuma igitero ku ihoteli intercontinental i kabul byanditswe mu itangazo rya sekretari wa departoma ya leta muri amerika rex tillerson rigira riti twunamiye abantu bose batakarije ubuzima muri iki gitero baba abanyaafghanistan cyangwa abaturage b'ibindi bihugu twifatanije mu mubabaro n'imiryango yose n'inshuti zabo bose bishwe kandi twifurije abakomeretse gukira vuba iryo tangazo rikomeza rigira riti leta zunze ubumwe za amerika zirashima abashinzwe umutekano w'igihugu cya afganisitani ku butwari bwabo mu gusubiza iki gitero turavugana n'abategetsi ba afganisitani ku byerekeye amaperereza kuri iki gitero Sekreteri Tillerson akomeza agira ati twabonye ko abatalibani bigambye uruhare rwabo kandi twamaganye imitwe y'iterabwoba ku bitero igaba ku banyaafganisitani no ku bakozi b'abanyamahanga bakorera kuvugurura afganisitani ati amerika yifatanije na guverinoma n'abaturage ba afganisitani turakiyemeje dukomeje gushyigikira afganisitani mu bikorwa byayo bigamije kugera ku mahoro umutekano n'ubusugire bw'igihugu cyabo urugomo nk'uko ababyiboneye i kaburu babivuze nta mwanya rufite muri afganisitani cyangwa ahandi aho ariho hose ku isi
itegara ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha turabashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi turashimiye badufashije mu buhinga bw'ibyuma ndashimiye fatuka rararimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije ndashimiye na louise bigirimana ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndabifuriza umunsi mwiza mwese
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.